Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na frederic nkunikije mu rwanda bamwe mu banyagihugu ba ntahonikora bo mu murenge wa canzarwe uri mu karere ka rubavu barahanzwe n'ikibazo cyo kudashobora kwivuza bishamiye kubera ubukene mbere bajyaga batwishyura mituweli ubu tuvugana ngenda agwaye nta mituweli nabuze nuko njya kwa muganga none se wagera imbere ya muganga nta mituweli ufite
uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu karere ka rubavu mu rwanda muri libiya intambara hagati y'imirwi ibiri ya gisirikare ku murwa mukuru tripoli yahitanye abantu mirongo ibiri n'indwi ikomeretsa abandi ijana na batandatu korea ya ruguru yemeje ubwa mbere ku mugaragaro ko ipfunze travis kinga umusirikare wa amerika yahungiye ku ruhande rw'umupaka rugenzurwa n'icyo gihugu ido ni ido aya makuru yose ni mu kanya ntihagire aho muca aya makuru tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi muri libiya abaganga kuri uyu wa gatatu batangaje ko intambara hagati y'imirwi ibiri ya gisirikare ku murwa mukuru tripoli yahitanye abantu mirongo ibiri n'indwi ikomeretsa abandi ijana na batandatu imbere y'uko impande zihanganye zemera guhagarika ingwano inkuru dushikirizwa na temistokle mutijima imirwano hagati ya burigadi ikomeye ya magana ane na mirongo ine na kane na arirada umutwe wa special deterrence force ibiri mu mitwe y'inyeshyamba itabarika yakomeje kurwanira ubutegetsi kuva ku ihirikwa rya muhamari kadafi mu ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yadutse mu ijoro ryo kuwa mbere ikomeza no kuwa kabiri umuryango emergency medicine center ukora ibikorwa by'ubutabazi uvuga ko imiryango magana abiri na mirongo itatu n'ine yahungishijwe ivanywe mu turere tuberamo imirwano mu majyepfo ya tripoli hamwe n'abaganga ndetse n'abafasha babo babarirwa muri mirongo bari baragotewe n'imirwano muri utwo turere ubwo bitaga ku nkomere umutegetsi wo muri minisiteri y'umutekano mu gihugu yavuze ko imbarutso y'iyo mirwano yabaye ifungwa rya koloneli mahmudu hamza umukuru wa burigade ya magana ane mirongo ine na kane ryabaye ku wa mbere bikozwe n'umutwe bahanganye wa alrada mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri inama y'ubutegetsi mu karere ka sug el juma ko mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa tripoli gafatwa nk'ibirindiro bikomeye by'umutwe wa alrada yatangaje ko hari amasezerano bagezeho na minisitiri w'intebe abdulhamid deiba umukuru wa guverinoma yemewe na loni ikorera itiripoli ko koroneli hamuza yahabwa uruhande rudafite aho rubogamiye mu itangazo ryaciye kuri televiziyo iyo nama yari yatangaje ko ihagarikwa ry'imirwano rikurikira ihererekanwa ry'uwo mugaba w'inyeshyamba za burigade ya magana ane mirongo ine na kane ku mugoroba wo kuwa kabiri
urakoze timi igitero cyakozwe n'abakekwa kuba abagwanyi b'intagondwa z'abajihadisite cahitanye abasirikare cumi n'indwi ba nigeri ibindi ku ino nkuru na thierrive ndashimye igisirikare ca niger cavuze ko igitero c'ejo kwa kabiri cakomerekeyemwo abasirikare mirongo ibiri muri bo harimwo batandatu bakomeretse cane ni igitero cabereye mu gisagara citwa kutugu kiri mu karere ka tiraberi kari ku rubibe niger ihana na mali hamwe na burkina faso mu itangazo ryaco igisirikare ca niger cemeje ko cisha abarenga ijana mu bakoze ico gitero abagikoze bari ku mapikipiki nk'uko igisirikare ca niger kibisigura ico gitero kibaye mu gihe niger rihanganye n'ibibazo birimwo ibya kudeta iheruka kuba muri ico gihugu abategetsi ba gisirikare bo mu bihugu vyo mw'ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi ry'ibihugu vyo muri afurika yo mu burengero sedao bazohurira muri ghana ku wa kane no ku wa gatanu w'ino ndwi mu nama yo kurabira hamwe niba bikiri ngombwa ko barungika inteko zabo muri nigeri mu mugambi wo gusubiza ubutegetsi perezida mohamed bazumu
urakoze Thierrive tukivuga kuri niger abatembagaje ubutegetsi ejo ku munsi wa kabiri baratangaje ko bemeye imishikirano ese umugambi wo gutorera inyishu ibibazo vya politike biri mu ico gihugu ni mu gihe uburusiya na leta zunze amerika byasavye ko ivyo bibazo birangira hisunzwe inzira y'amahoro inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jeffrey mutagoma ibihugu by'uburayi na amerika na bimwe mu byo muri afurika bigendera kuri demokarasi byasabye abahiritse ubutegetsi muri nigeri ko basubizaho perezida mohamed bazum ufungiye iwe kuva tariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa karindwi ariko abayobozi ba gisirikare banga inzira zose z'ibiganiro noneho ejo kuwa kabiri batangaje ko bemeye ibiganiro bigamije gushakira umuti iki kibazo cyatewe n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye muri icyo gihugu mu kwezi gushize ali mahane lamin zeine washyizweho nka minisitiri w'intebe y'icyo gihugu yavuze ko ubutegetsi buri mu bihe by'impinduramatwara ko basobanura ibibazo biri muri nigeri mu buryo bwose kandi bakaba bemera inzira y'imishyikirano ariko batsimbaraye kuko igihugu kigomba kwigenga yabivuze nyuma y'uruzinduko perezida mahamad debi wa cad yagiriye muri nigeri uyu nawe yafashe ubutegetsi ku ngufu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe umuvugizi wa perezidansi ya amerika sabrina singh yavuze ko ubutegetsi bwa perezida joe biden bushyigikiye byimazeyo inzira y'imishyikirano kandi ko nigeri ari umufatanyabikorwa wa amerika idashaka gutakaza gusa singh yirinze kuvuga ko ifatwa ry'ubutegetsi muri nigeri ari kudeta ariko yumvikanisha ko bisa nayo hagati aho perezida bola tinubu wa nigeria yatangaje ko umuryango ecas w'iterambere ry'ubukungu muri afurika yo hagati washyigikiye uwa sedao w'iterambere ry'ubukungu muri afurika y'uburengerazuba mu mugambi wo kwambura ubutegetsi abawufashe ku ngufu muri nigeri bagasubizaho perezida mohamed bazoum
uh, muri Libya nk'uko twabivuze ni inkuru twarenganije mu kanya ariko nibaza ko mu kanya tubashikiriza amakuru havugwa uh, hirya no hino uh, tukivuga muri Libya iyo nkuru nibaza ko twabashikirije mu kanya reka ariko tubandanirize ku makuru avugwa mu karere ka Afurika ibiyaga binini Travis King yabaye umukerarugendo wa mbere uzwi ukoze nk'ibyo ibiro ntaramakuru bya leta KCNA kuri uyu wa gatatu byatangaje ko Travis ufite ipeti rya private leta ya Pyongyang irimo kumukoraho iperereza ku cyaha cyo kwinjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko iki gitangazamakuru cyongeyeho ko King yiyemereye ko guhunga yabitewe no gufatwa nabi bitari ibya kimuntu ndetse n'ivanguraruhu biri mu gisirikare cya Amerika KCNA kandi yatangaje ko King w'imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko yagaragaje ubushake bwo gusaba ubuhungiro muri Korea ya ruguru cyangwa ikindi gihugu cya gatatu avuga ko yumvaga atengushwe n'ubusumbane buri muri sosiyete ya Amerika. King yari ategerejwe n'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi bwa gisirikare ubwo yari kuba asubiye ku birindiro yabarizwagamo bya Fort Bliss muri leta ya Texas nyuma yo kumara igihe muri gereza ya Korea y'Epfo kubera ibyaha by'urugomo uyu musirikare wahuguwe mu by'ubutasi yagombaga kurizwa indege imucyura muri amerika ku ya cumi na zirindwi y'ukwezi gushize kwa karindwi ariko aza gucika agaragara mu itsinda ry'abakerarugendo bagiye gusura umupaka umunsi umwe nyuma y'iyo tariki minisiteri y'ingabo ya amerika yatangaje ko itabasha kugenzura ukuri kw'imvugo korea ya ruguru yitirira kingi gusa yongera gushimangira ko ishyize imbere kumugarura mu rugo kandi irimo gukoresha inzira zose zihari kugira ngo ibyo bigerweho
turashimiye bagenzi bacu baduteguriye amakuru ariko tubibutse ko iyo nkuru ya nyuma mwumvise yari inkuru aho korea ya ruguru yemeye ko ifise umusirikare w'umunyamerika mu makuru avugwa mu karere ka afurika y'ibiyaga binini dutangure ku burundi aho inama nk'inguz'amateka yarangije igikorwa cyo kwihweza niba ibitigiri byumvikanywe ko mu masezerano yarusha byo kugabangana ubutetsi mu nzego za leta hisunzwe ubwoko byogumizwaho canke bigahindurwa muri kino gihe bamwe mu ndongozi z'abarundi barabandanya gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye kuri ivyo bitigiri n'inkuru twateguriwe na Eloge Uri Kaneza abazoba bazwana abanyagihugu ajeje intwaro abaserukira amashirahamwe yigenga abanyepolitiki batandukanye hamwe n'abahinga inama nkenguzamateka y'u Burundi igiye gukora ico gikorwa yisunze ibwirizwa nshingiro ryo mu 2018 mu ngingo yaryo y'amajana abiri na mirongo umunani n'icenda iyo ngingo isaba urwo rwego kubaza abarundi niba bikiri ngombwa ko hubahirizwa ibitigiri vy'ubwoko mu guserukirwa mu bisata bine navyo n'abagize leta inama nkenguzamateka na nshingamateka hamwe n'ubutungane ibwirizwa nshingiro ry'ihumbi bibiri na cumi n'umunani ryahinyanyuwe habaye amatora ya kamarampaka kugira rijane n'ibihe Burundi bugezemwo risaba inama nkenguzamateka kwiga ku kibazo c'iserukirwa hisunzwe amoko muri ivyo bisata hatarenze imyaka itanu inzego zigengwa naryo zishinzwe ni ukuvuga izatowe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkenguzamateka arasigura icatumye urwo rwego ruzinduka akanahumuriza abafise amakenga ku bizovamwo bamwe bashobora kwibaza bati inama nkenguzamateka igira izura kaboze abandi bati igira ikumire bamwe tutibagiye n'abibaza igituma inama nkenguzamateka itangwa ico gikorwa muri kino gihe kandi yahawe ikiringo c'imyaka itanu abari rero bafise amakenga nahere kuko inama nkenguzamateka yama yitwarika gutsimbataza mubano mwiza hagati ya bonse rimwe naco gituma igitanguye muri uno mwaka kugira igihe yahawe ntikirengane umwigisha muri za kaminuza akaba n'umwe mu barundi banditse ibitabu kuri kahise k'igihugu cabo avuga ko habaye ugucurika ibintu ku bwa Evariste Ngayimpenda abarundi bari kubazwa imbere y'ukwemeza ibwirizwa nshingiro hakanagishwa inama bafashije kugira amasezerano yarushajeho uku niko yabidusiguriye mu bisanzwe rya bwirizwa shingiro ryari kuza ryisunga icegeranyo cy'ingene basuzumye ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'iyarusha ntitwari no kubigira turi abarundi gusa kuko ry'amasezerano y'iyarusha hariho abari bayahagarariye dusanze bikenewe tukabona gushiraho ibwirizwa shingiro bishasha bidakenewe tukaba turabandanya n'iryari rihari Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi mu bihe vy'intwaro mfata kibanza biturutse ku masezerano y'arusha nyene wamenyesha ari igikorwa cyo kwitondera kubera igihe iyo ngingo yafatwa yisunze ibintu bifise umuzi ukomeye harimwo kurwanya ihonyabwoko mu nsiguro y'inkomoko y'injyane z'abarundi ibibazo by'ihonyabwoko no gukumirana n'umuti wazo abaganiriye arusha twasanze injyane zacu zifise imizi ihagarariye ku nyungu za politike ariko zikagira ingaruka nyinshi kandi zikomeye cyane mu gukumirana harimo no kwicwa kwabo tudasangiye ubwoko ukora hasi kenshi uri imbere y'inguge ukaba uzigisha gutera ibuye nibyo nyakwigendera koroneli sinzoheba yakebura bagenzi we igihe kimwe abdul kasimu mukuru w'umugambwe ipeda zigama ibanga yibaza ko bitakiri ngombwa ko abarundi bashirwa mu mabanga hafatiwe ku bwoko umuntu agashingwa amabanga hisunzwe nyabuna ubushobozi n'ubukerebutsi fise ni byiza yuko abarundi tuvavanura n'ingendo yo kwiyumva yuko imbere yo kuba umurundi umuntu ari umututsi umuntu uko ari umutwa umuntu uko ari umuhutu umwarimu wa kaminuza ngo yimpenda afatiye ku vyatohoje yemeza ko ubu bitigira ivy'ubwoko ahanini bitacubahirijwe ukuye mwaho navuze ni ukuvuga muri leta leta kugira ufata igitigiri c'abashikirangaji ugafata abashinga amateka ugafata abakenguza amateka abasitanteri n'abura amatari n'inzego z'ubutungane zo hejuru hariho henshi ivyo bitigiri bitacubahirijwe ariko kuno bitacubahirijwe leta yarenze ikareka ku kubitegeka aho bitegekanijwe n'amasezerano arusha ikaza kurondera kubitegeka mu bikorera utwabo mu bigenga nko mu ma ONG n'ahandi ndayizeye yigeze kuramutswa Burundi wasanga ikibazo nyamukuru ubu kihari ari ubukene buhanze abarundi kurusha ivangura ry'ubwoko ntagiye ntanga uburongo kwigisha neza abana bacu bakaba incabwenge gutanga nkibi ry'umuyaga nkuba ukwiriye kugira ngo abantu bashobore kwiteza imbere kugarantisa amahoro n'umutekano bikwiriye ugusabikanya neza iby'igihugu abarundi tubanza kumva ko turi abarundi mbere yo kuba abahutu n'abatutsi rero narabaye mu rwanda mu gihe c'abahutu nitwa nyakarundi mu gihe hari abifuza ko no mu bindi bisata hoba uwo mwihwezo nyene sinzohagera twari inama nkenguzamateka arabasubiza bijanye na zirya zindi nzego ibwirizwa shingiro ibyo navyo byadutumye igikorwa cyo gutororokanya ivyiyumviro vy'impande zitandukanye kirangiye inama nkenguzamateka izoca ishikiriza icegeranyo umukuru w'igihugu maze ashinga itegeko niba ukwisunga ubwoko mu guserukirwa mu nzego za leta bikiri ngombwa canke bitagikenewe turetse mu nzego za leta ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwarasavye amashirahamwe yigenga harimwo mpuzamakungu kuringaniza ibitigiri vy'abakozi bayo kuri mirongo itandatu kw'ijana vy'abahutu na mirongo ine kw'ijana vy'abatutsi abatari bake babifashe nk'uko binjirira mu kazi mbere rimwe muri yo ryarakinjuye ku butaka bw'uburundi Roger Urikaneza ijwi rya Amerika
Ekipe y'Ubwongereza y'abakenyezi yamaze kubona itike yo kuzokina urukino rwa nyuma rw'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru inyuma yo gutsinda Australia ibitsindo bitatu kuri kimwe urukino rwa nyuma ruzoba kuri uyu wa Mungu rukazohuza Ubwongereza na Espagne umumenyesha makuru wa Net Mugabo yakurikiranye urukino rw'uno munsi rwabereye mu muji wa Sydney mu kanya yavuganye na mugezi wacu Edi Rwema atangura amubwira uko byari byifashe muri stade ni umukino navuga ko ku bwanjye watangiye ikipe y'igihugu ya australia yari imbere y'abakunzi bayo yari ishyigikiwe yari ifite icyizere urebye byari amateka ko bageze muri kimwe cya kabiri hanyuma kandi bakaba ikipe ya kabiri ishoboye kubikora kuva mu bihumbi bibiri na gatatu yakiriye irushanwa ikagera ku mukino wa kimwe cya kabiri ku rundi ruhande ikipe y'igihugu y'abongereza yari bizi neza ko igiye mu rugamba rutoroshye bari buze kuba bakinira ku gitutu kubera ko nta bafana bahari ariko ni ikipe yagaragaje mu by'ukuri ko ibimenyereye ndetse no kuba baratwaye icyo gikombe cy'uburayi byagiye bibashyira kuri puresha ariko navuga ko muri rusange byagiye bibakuza umunsi ku munsi kuko ubona ko n'ubundi bari basanzwe bamenyerewe australia gutsindwa imbere y'abafana bayo ku bafana mushobora kuba mwavuganye bakiriye gute gutsindwa mu gihe babonaga ko bashobora kuba bafite amahirwe yo kuzakina umukino wanyu uganiriye n'abafana mu by'ukuri bishimiye ikipe yabo kuba ari ubwa mbere bakiriye irushanwa bakabasha kugera muri kimwe cya kabiri icya mbere futuboro hano mu gihugu cya australia ntabwo ari umukino ni umukino uva ku nshuro ya kane muri siporo bashyira imbere kuko haza za tenisi za rugby za cricket ugasanga ariyo mikino baha agaciro kuba abakobwa baritwaye neza bwa mbere mu mateka bakabasha kugera muri kimwe cya kabiri oke bababaye nk'abantu ariko ntabwo rwose wavuga ko barimo gutera ikipe yabo amabuye ahubwo barimo baravuga bati kuraje mu gihe kiri imbere ibingibi birereka ubuyobozi bwacu ko umupira tuwushoboye bagomba gushyiramo imbaraga bagaha abana b'abakobwa amahirwe ndetse kandi abo bakobwa cyangwa iyi kipe bagashimangira ko ari urugero rwiza rw'abandi bana b'abakobwa bari inyuma kugira ngo bajye babareberaho aneti mugabo muri iyi mundiyari y'abagore habayeho gutungurana cyane amakipe y'ibigugu nk'ikipe ya leta zunze ubumwe za amerika ikipe ya canada ikipe y'ubufaransa ikipe y'ubuholandi amakipe yari asanzwe azwi ko ari amakipe akomeye cyane ntibagiwe n'ikipe y'ubuyapani yagiye asezererwa rugikubita ibyo byaba byaratewe n'iki bivuze iki ku mukino w'umupira w'amaguru mu bagore reka nanakwibutse cyangwa nanakunganire na brezil yaragiye isezererwa mu matsinda navuga ko umupira w'abanyabategarugori ubona ko watangiye gushyirwamo imbaraga kandi noneho ntabwo ukinwa n'amazina gusa hari amasura mashya hari abakinnyi bashya barimo kuza ibihugu byinshi byarakangutse kuko twabonye colombia ni urugero rwiza rw'igihugu kitari gifite umupira w'abari n'abategarugori ariko urebye urugero bashyizeho muri iki gikombe cy'isi navuga ko ari urugero rwiza abantu benshi barakangutse ibihugu byinshi byarakangutse mu mupira w'amaguru w'abari n'abategarugori amakipe rero ayo ngayo wagiye uvugaho yaje azi ko byibuze bizaborohera cyane nko muri amerika nibo bari bafite ibikombe bibiri biheruka bashakaga igikombe cya gatatu bikaba n'ikipe ya mbere mu mupira w'amaguru mu banya y'abategarugori ibigezeho ariko bageze ahangaha ibyo babonye nibaza ko ari ibintu bazagenda bavuga batazigera banibagirwa mu by'ukuri kuko amakipe nka suwede yaberetse ko ari amakipe azi umupira cyangwa se akina cyangwa afite forume muri icyo gihe bitari amazina gusa navuga ko mu by'ukuri ari ikintu cyiza ko ibihugu bigiye bitandukanye byagiye bishyira imbaraga ni umupira w'amaguru kandi ni no mu gihe ugerageje kuraguza umutwe umukino wa nyuma hagati y'ikipe y'ubwongereza na esipanye amahirwe urayahandeye
umva ni ikibazo kigoye ariko esipanye ifite ataki ikomeye cyane hanyuma kandi abongereza batweretse ko ikipe iyo ari yo yose yabashyiraho puresingi ishobora kubatsinda kuko bari isi buronze ni abakinnyi beza ariko mu by'ukuri bamaze gukura navuga ko ku bwanjye reka tuvuge ko ari mirongo itanu kuri mirongo itanu kuko sabina wigman ni umwe mu batoza beza bazi mu mukino kandi akajyana nawo ndetse agahindura ibintu mu mwanya muto cyane ku buryo abakinnyi be bahora ari indwanyi niyo batsinzwe ntabwo babumva ko byarangiye mu gihe cyose umukino ugikomeza aneti mugabo umunyamakuru w'imikino mu mujyi wa sidini ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'amerika ubwo uraza gukomeza utugezaho uko iyo mikino igenda urakoze cyane murakoze cyane ebyiri
kubitira mu rwanda ho hejuru ku munsi wa kabiri abakristo katolika bahimbarije umunsi wa katolika ku butaka butagatifu bwa kibeho mu majepfo y'igihugu hari huzuye hararengwa ubuyobozi bwa kereziya katolika mu rwanda busaba imfashanyo yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya kibeho no mu no ku nkengero zayo kuko isurwa ryacu kuko igenderwa cyane rwose umunyamakuru eric mbagirubusa nawe nyine yari yahishikiye dutegurira iyi nkuru ku nshuro ya mbere kuva ubukerarugendo bukorerwa ikibeho bushingiye ku myemerere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo hitabiriye abakirisitu gatolika benshi ku munsi wa somusiyo abategura uwo munsi bari biteze kwakira abakirisitu gatolika bagera mu bihumbi mirongo itanu bisanze ahubwo bagera mu bihumbi mirongo irindwi iyi ni imwe mu mpamvu zitera kiliziya gatolika kumva igomba kwagura ibikorwa musenyeri wa diyosezi ya gikongoro celestine hakizimana arasobanura ingaruka bahura nazo nyuma y'uko kaburimbo igeze aha ngaha amajyambere arimo kwiyongera haza abantu benshi cyane buri munsi kurushaho uno munsi wabugira abantu baje uyu munsi n'ubwa mbere twari tubabonye benshi cyane batabona aho bikinga batabona aho barara batabona aho barya ndetse batabona n'aho bituma ibyo byose byo kwagura ingoro biri muri rusange ibikorwa dushobora kwagura rero nihaguka kiliziya bavugaga yuko tuzaka kiliziya irimo imyanya ibihumbi icumi twicaye hanze hari imyanya ibihumbi ijana umushumba wa diyosezi ya gikongoro aravuga ko mu mafaranga bakeneye atazajya munsi ya miliyari eshatu n'igice muri gahunda zo kwagura ahakorerwa ubukerarugendo amafaranga dutegereje ni miliyari eshatu na miliyoni magana atanu se ko ari menshi musenye inababwiye ntabwo ari menshi kuba umubyeyi bikira mariya abonekera abakobwa hano yaberetse kiliziya nziza yuzuye hano ikibeho baravuga ati mubyeyi kiriya kiliziya ko ari nziza cyane twaba dukennye amafaranga tuzakura yo kuyubaka arabwira ati mukore ibyo mushoboye ibindi nzabyikorera ubuyobozi bwa kiliziya gatolika mu rwanda bwadusobanuriye ko aka kayabo k'amafaranga yose azagenda mu bikorwa byo kugura ubutaka n'abaturage bakabimura bakabaha ingurane bwabwa ijwi ry'amerika ko byibura bukeneye ubutaka buri ku buso bwa hegitari icumi hatarimo ahari ibikorwa bisanzwe kiliziya gatolika ivuga ko muri iyi gahunda izakomanga mu miryango itandukanye iherereye muri gikongoro mu mpande zitandukanye z'u rwanda mu bakirisitu ndetse no hanze y'igihugu ivuga ko nyuma yo kubona ayo mikoro yateganije imishinga ibarirwa muri makumyabiri mishya iziyongera ku bindi bikorwa ifite ikibeho harimo kubaka kiliziya itubutse amahoteli amacumbi ubwiherero ku bahagana n'ibindi bikorwa ubutegetsi bwite bwa leta mu izina ry'akarere ka nyaruguru busobanura ko buzakomeza kuba hafi kiliziya gatolika nk'uko basanzwe bafatanya mu bindi bikorwa kimwe mu by'ibanze akarere ka nyaruguru n'abandi bafatanyabikorwa bazakora harimo kureshya abashoramari muri aka gace uyu ni Emmanuel mu Rwanda cyakutegeka akarere ka Nyaruguru nk'ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru twebwe icyo tubizeza ni ubufatanye busesuye ni ukuvuga ngo umushoramari ushaka kubaka hoteli yagize aho arambagiza dushobora kumuhuza n'umuturage cyangwa haba ari n'uburyo bwo kugira ngo tumworohereze mu kubona ubutaka ndetse n'ibindi byangombwa byose bijyana nabyo ubuyobozi bwa kiliziya gatolika butangaza ko igikorwa cyo gukusanya ubwo bushobozi kigezemo hagati kandi ko mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka kizaba kigeze ku musozo gusa kiliziya gatolika yirinze kugira umubare itangaza w'amafaranga y'abimaze kubona ku busanzwe mu rwanda imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko abakirisitu gatolika bari kuri mirongo itatu n'icyenda ku ijana bisobanuye ko buri mukirisitu aramutse agize iki gikorwa icye bitasaba kwiyambaza inshuti n'abavandimwe bo mu yandi madini cyangwa urundi urundi rwego urwo arwo rwose iki ni igikorwa abagana ikibeho babwa ijwi ry'amerika ko igihe cyaramuka gishyizwe mu bikorwa uko bikwiye byarushaho kubanogera umuntu uko afite icyo ufite cyose nicyo tuzadutanga ariko bubake bubake hano koko byanshimishije nanarifuje kuza hano byarambabaje cyane nari mfite ibikomere n'imfite ibibazo ariko nizeye ko byarangiye kubona mbonanye na jambo aratwiyeretse nanjye ndi kumva ari byiza cyane kuko natwe byadufasha kuko byaterwa n'uko nyine haba hari abantu benshi cyane bumva habaye hanini byagwaguka bigafasha n'abandi bantu baba bahari ku buryo ki bataba babangamiwe uretse kubaha umunsi wa somusi y'abakirisitu gatolika bibukaho ijyanwa mu ijoro rya bikira mariya ikibeho hagaragaye umubare udasanzwe imibare itangwa n'ubutegetsi bwite bwa leta na kiliziya gatolika igaragaza ko byibura mu cyumweru abahagenda batajya munsi y'ibihumbi bibiri gusa ku munsi bibukiraho amabonekerwa ya kibeho biba ari ibicika kubera imbaga iba yahateraniye usanga haba ku manywa na nijoro haba hari abaryamye bacurikiranye mu mbuga y'amabonekerwa no mu nkengero zaho abahafite amacumbi bakodesha bakatubwira ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu yari yararangije kwishyurwa ehe bagira ubusa ijwi rya amerika ikibeho mu majyepfo y'u rwanda ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
tukivuga kuri kiliziya katolika burundi bwaraye buhimbaje imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu iheze kiliziya katolika ishinze imizi mu gihugu perezida evariste ndayishimiye yari yitabiriye ibirori byabereye imugera mu ntara ya gitega yarashimiye abihebeye imana ku bikorwa bitandukanye bakoze mu burundi mu gisata cyane cyane cy'indero ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu desire atungimana abakirisu isinzi bavuye imihingo yose y'u Burundi niho bari bahuriye bizihiza iyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru ivyo birori byahuriranye n'imyaka ijana mirongo ine n'itanu irangiye ekleziya katolika ishinze imizi mu gihugu cy'u Burundi imisi yo guhimbaza ivyo birori yasomwe na musenyeri Nahimana Bonaventure umwepiskopi mukuru wa dioseze ya Gitega muri ico gisabisho musenyeri Nahimana yagarutse ku vyiza ekleziya yashitseko ariko adasize inyuma n'ingorane abarundi baciyemwo muri ico kiringo turakenguruka ivyiza vyinshi imana yatugiriye ibyiza bitari bike ekereziya yaranguye muri iki gihugu cyacu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwacu ariko niko twakwibagira amagumi igihugu cyacu cyagiye kiracamwo aho abarundi twasubiranyemwo dupfa amoko n'abakiriye iyo nkuru nziza bamwe bakabigiramo uruhara perezida evariste ndayishimiye mu ijambo yashikirije ahimugera yibukije atarya umunwa uruhara ekereziya katolika kuva igeze mu burundi yagize turazirikana kandi icyiza ekereziya katolika imariye uburundi n'abarundi bose ntibabimenye iyo itabaye ekereziya katolika uburundi ntibuba bugeze aho bugeze mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye imana gatolika twarabibonye ku ntwaro ya repubulika ya kabiri abamenyeshamana bose b'abanyamahanga baratotejwe kumwe birukanirwa rimwe uruhombo twarose icyo gihe twarusangiye twese nicyo gituma kuri uyu munsi dushimira abamenyeshamana bose b'abarundi mu madini yose kuko ari bo batunwanisha n'imana uko bukeye uko bwije umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko naho bariko barahimbaza imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu uburundi bumenye inkuru nziza ko hakira agahaze ivyo bihugu abaza ijambo ry'imana mu gihumbi n'amajana umunani na mirongo icenda n'umunani baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'imana uno munsi bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu mu gukorora inda mu guhohosha abari ku musego nibo batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasanga ibitsina bashobora kurongorana uno munsi rero ubu kwigira inama kugira ngo izo nyoshambi ntituzigwemwo evariste ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u burundi amenyesha ariko ko mu bateje ibibazo by'amoko mu burundi n'ubu bikizingamitse igihugu abihebeye imana babifisemo uruhara yasabye abafise icyo bazi ku mabi yashikiye uburundi kutarya umunwa bagafasha igihugu kumenya ukuri kuko ngo ntiyo kizogorora umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasozereye ibirori by'uwo munsi mukuru asaba abarundi gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira bagwize umwimbu ngo na paul muiranda yarabimenyesheje ati udakora ntakarye hari kandi n'ikigera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umushikiranganji wa mbere Cardinal Antoine Kambanda wo mu gihugu cy'u Rwanda userukira papa mu gihugu cy'u Burundi abakristu benshi ndetse
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza n'ijoro ryiza mwese